Gabaabaroo tola galchuma waliin isin nagaa vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. vii'oo afaan Oromoo wixataa hanga Jimaataa galgal sa'aatii lamaa hanga sa'aatii sadiitti meetira baandii 22 25 31 fi vii'oo 24 naayil sa'aatirraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Wixata onkololeessi kudhan isa galbar kum lamaaf digdamaa keessa jirra. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ansoora Alaaqeeti. Waan qabnu duun jalqabna tujubeen nutti.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mana maree naannoo Tigraay qaamotii hojiiraa wajjiiftuu sadarkaa olaanaaf mootummaa federaalaa gidduu kan jiru hariiroon rakkisaa ta'e seera qofaa bu'uura godhatee kan furamu ta'u. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Yeroo ammaas olaantummaa biyyaa eeguuf qophee ga'aan akka jirullee miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mirkaneessanii jiran. Biyyattiin waggaa darbe guddina dinagdee dhibbarraa harka ja'aaf qabxii tokko galmeessuusee ibsanii jiran gabaasa mallaskaachuu ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Mootummaan federaalaa fi bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti walitti dhufeenyi jiru gaarii ta'uu dhabuun sodaa nageenyaaf balaatti akka hin jijjiiramneef maaltu hojjetamaa jira jechuudhaan miseensi mana maree gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed akkas jechuun deebii kennan.
የትግራይ ህዝብ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ሰላም፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ ህልውና Uummanni Tigraay akkuma uummata Itoophiyaa biroo Akkuma irra deddeebi'ee jechaan ture san nagaa misooma deemokiraasiif Itoophiyaa keessatti jireenya fooyyee jiraachuuf mirga qaba. Rakkoo fi hiyyummaa guddaa keessa uummata jirudha. Miseensonni mana maree kabajamaa baay'een keessan akkuma beektan uummanni Tigraay biyyasaa kan jaallatu jijjiirama kan barbaadudha. Mootummaan federaalaas kana hubatee uummata qaba jedhee hojjetaa jedhan namoonni hin barbaachifne kudhan kudha shan yookaan diddamni jiruu otoo hin taane miliyoonaan kan lakkaa'aman kan barbaadaman kanneen mirga qaban lammiiwwan qabsoofnuuf qabna jennee hojjannaa jedhan gara fuula duraatti kun itti fufa humna iddoo sana jiru waliin dhimmi wal qabatu garuu karaa seeraa qofaan deebii argata. manni maree federeeshiniif manni maree bakka bu'oota uummataa murtiin ni dabarsu qaamni raawwachiiftuu karaa raawwatuun ta'aa jedhan dooktar abiy sodaa nageenyaa kan ilaaleen haala amma jiruun humnootiin nageenya eegsisan keessumaa raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa abbaa biyyummaa itiyoophiyaa irratti haleellaa bifa kamiin iyyuu irratti aggaamamu ittisuuf haala isa dandeessisu uumanii jiruu jedhaniiru. bulchiisa naannoo benishaangul matakkaliif kamaashitti haala xiqqoo wal xaxaatu jira ka jedhan dooktar abiy kun dhimma benishaangul amaaraa yookaan oromiyaa mitii jedhan benishaangul sudaan kaabaa fi kibbaa waliin wal daangeessu abbayyaa irratti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman leenjii argatanii meeshaa ammayyaa hidhatu karaa daangaa benishaangul seenuudhaan lubbuu lammiiwwan dhimmicha waliin hidhata hin qabne gaaga'an jedhan walitti bu'iinsa gosaa fakkeessuuf akka yaalamu. irra deddeebi'ees kan haleellaan kun raawwatamu ta'us harka caalaan isaa hidha laga abbayyaa waliin hidhata waan qabuuf karaa kutanii cufuufis kan yaalan jiru jedhaniiru. Itoophiyaan biyya koronaa hedduun keessa jirtu waan taateef koronaa isa tokkoof ilaalcha duraa laanne hojii biroo dhaabuun dinagdee keenya hin jeeqnu kanaaf hojjetaama ittiifnaa murtii jedhu akka mootummaattis ta'e akka uummataatti waan murteessineef addunyaa irratti biyyoonni baay'ee xiqqoon galmeessuu ka danda'an guddina diinagdee ardii afrikaa kan afrikaa bahaa keessaa itoophiyaan galmeessiftee jirtii kan jedhan muummichi ministeeraa abiy kunis guddina diinagdee dhibba keessa harka ja'aaf tuqaa tokko galmeessu gabaasni waggaa kan koomishina karooraa baase hubachiiseeraa jedhan weeraraa waan isaa kan ilaaleenis hojii hojjetamaa jiru bal'inaan kan ibsan yoo ta'u manneen barnootaas haala dhukkuba koovid 19 ittisuun danda'amuun kan banamuuf jiran ta'uu beeksaniiru.
Baatii torbaaf koolleejii poolisii Tigraay keessatti leenjifamaa kan turan koomaandoon addaa naannoo sanaa marsaa lammataaf kaleessa eebbifamanii jiru. Koomaandoon eebbifame kun rakkoo biyya keessaaf alaa Tigraay irratti aggaamamu laalchise dursee fashaleessuu irratti itti gaafatama dachaan isatti kennameera jechuudhaan. pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el beeksisanii jiran. Tigraayin jilbeenfachiisuuf yaalii godhamu dura dhaabbachuu qabu jechuudhaan illee dubbataniiru. Mootummaan federaalaa uummata Tigraay akka beela'u gochuuf karaawwan isaa goree hojjetaa jira ka jedhan pirezidaantiin naannoo sanaa Ijoolleen barattootaa Tigraay illee kanneen birootti adda baafamanii maaskii yookaan haguuggii funyaaniif afaanii akka hin arganne ta'eeraa jedhan ministiriin qonnaa federaalaa gamasaan Tigraay akka beela'uuf akka nuti hin hojjenne beekamaadha jechuudhaan hawwaannisa ittisuu gamalaaleen hanga guyyaa har'aatti naannoo Tigraayin gargaaraa jirra jedhee jira. Hoogganaan mootummaa ce'umsaa Sudaan dhimma hoogganaa biyyattii duraanii Omar Albashiriin ilaalchisee mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaaf walta'iinsa kan agarsiisu ta'uu waadaa seene. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamduuk jila ICC kan abbaa alangaa Faatuu Bansuudaan hoogganame waliin dilbata wal arganii jiran. ICC'n jeeqamsa bara kuma lamaaf sadii keessa naannoo Daarfur dhiyaan wal qabatee yakka fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himachuudhaan Bashiriin ajaja hidhaa irratti dabarse. Albashir lootee seentummaa Daarfur keessaaf deebii kan kennan hidhattoota jaanjaawud erguudhaan hanga uummata kuma dhibba sadii ajjeesanii kanneen miliyoona lamaaf qabxii shan ta'an immoo qe'ee ofiirraa buqqaasan. Albashir bara kuma lamaaf kudha sagal keessa mormii uummataa kaartuumiif bakka birootti ka'een booda waraana biyyattiin aangoorraa fonqolchaman. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaanti Doonaald Tiraampiif mormituun isaanii Joo Baayiden filannoo pireezidaantummaa sadaasa sadii ka torban lama booda geggeessamuuf jiruuf kutaalee filannoo cimaan keessatti geggeeffaman keessatti uummata dadammaqsaa jiran. Tiraamp dilbata kaleessaa gara hiriira geggeeffamutti utuu bobba'in dura waldaa kiristaanaa Navaadaa Kaarsan Sitii jiru daawwachuudhaan guyyaa isaanii jalqaban. Navaadaan yeroo tokkorra kutaa filannoo cimaan keessatti geggeeffamu turte garuu erga bara kuma lamaaf afurii qabee kaadhimamaan garee riippaabilikaanotaa keessatti injifanne. Hiriira sana irratti namoonni kumaan lakkaa'aman walitti siqanii kan irratti hirmaatan yoo ta'u, Tiraampiin jajjabeessuuf baayidaniif sabaa himaa irratti mormii qaban ibsaa turan. Vaayirasiin koronaa kutaa Navaadaa keessatti dabalaa adeeme namoonni kuma tokko haaraan sanbata darbe qabamanis ofirraa ittisuuf haguuggii funyaaniif afaanii namni kaayyate hin turre. Pireezidaantichi Baayiden yoo injifatan dinagdeen akka cufatu godhu jechuudhaan akeekkachiisanii kan isaan hayyoota saayinsiin dhaggeeffadha jedhanitti qoosan. Isaan hayyoota saayinsii dhaga'u utuwaan hayyoota saayinsiin dhaga'aa ta'ee biyya dhiphina sammuun guutamte qabaanna turree jedhan Tiraamp. Joo Baayiden immoo sagada Dalweer keessatti geggeeffame irratti hirmaachuudhaan boodarra gara Noorzi Kaarolaayinaatti qajeelan. Kaadhimamaan pireezidaantii garee Dimookiraatotaa erga bara kuma lamaaf saddeet kan Baaraak Obaamaa as Noorzi Kaarolaayinaa hin injifanne. Baayiden deeggarsa sadarkaa biyyoolessaa argatanitti kan gammadan yoo ta'u, kutaalee dorgommii cimaan keessatti geggeeffamu keessatti garuu deeggarsa isaan qaban hagas guddaa miti. Dhumarratti oduu ispoortiif gara sooraattan isin dabarsa.
Addunyaan ufuuftuu dhibaatti rakka qabaas dorgommii ispoortiillee hedduu lakkisanii ta'etti jiranillee namni baay'een daawwatu xiqqaatullee ammoo jalaanittum jijjiranillee maratoonii guyyaa dheengaddaa poolaanditti wal dorgoman dubraan atileetii keenyaa peers chichiiritti rikoordii haaraa cabseetiin moo'e sa'aatii tokkoof daqiiqaa shanii fi sekondii kudhanii jahaatti moote atileetiin jarmanii meelaatii isaa kejeetaa lammeessoo taate ta Itoophiyaa yalmaazer fiyoollaalem sadeessoo taate dhiiraan ammoo ugaandaatti mootummaan galate jaakoob kipliimoot moo'e daqiiqaa 58 fi sekondii 49tti awuroopaatti ammoo dorgommii ingilish piriimeer liigitti jiran hardha west broomii fi barnleetti waliin taphata ittaane immoo leeds yuunaayitidii fi wolfsitti waliin taphata sanbata lamaan qofa goolii 23tti gale haga ammaatti ingilish piriimeer liigi taphatan marroojja taphatanii tapha 32tti hafe haga kan dhufuulletti dabran tapha guyyaa dheengaddaa liverpoolii fi everton lanqaansoo jigan kun ammoo walqixxee lamlaan ba'an irratti goolii tokko mohammed saalaatti galchee fi ta'an ammoo Saayido Maaneef Liverpoolii galchee walqixxee ta'an lachuu ijoollee dhalootaan Afrikaati. Awustiraaliyaan Meelboorneetti ammoo guyyaa dheengaddaa dorgommii fardoo qolchaa irra oolan fardoo kudhanii saddeeti teettootti filaniitiin wal dorgomsiisan farda Chris Waller leenjisetti Very Elegant jedhanitti qolche. Fardoo kudhanii saddeettan tana karaa kiiloomeetirii lamaatii fi meetirii dhibba afurii irratti wal dorgomsiisan. Namni lammeessoo ba'e ammoo Antony Van Dijk fardi Chuuz waan jedhan ammoo sadeessoo ba'e. Fardi tokkeessoo ba'e kunini kan biyya Niwuziilaandiiti. fardi tokkeessoo ba'e doolara miliyoon sadii badhaasan biyya kanatti fardoo waan hedduun tolfatan teettootti filanitti wal qolchisiisanii waan hedduun tolfatanillee. ameerikaatti ammoo dorgommii nfl naashinaal fuutbool liig jedhan falletti jiran dorgommii kubbaa harkaaf miilaa ameerikaa nfl torbaan jaayisoon kalee dhumatan kalee qofa kilabii kudhanii lamaatti taphate. maayaamii dolphins kilabii niw yoork jeets 24f duwwaan moote tempa beey bukaaners kilabii giriin beey paakers 38f kudhaniin moote akkan jecha kudhanii lama taphatan har'a ammoo daalaas kaawbooyisii fi kaardinaalsii ariizoonatti waliin taphata bafloo biilsii fi kansas chiifsitti ammoo ittaanee waliin taphata nfl naashinaal fuutbool liiga ameerikaa gam bahaatiif gam dhiyaa jedhanitti filaniitiin walitti fidan Akkuma kubbaa miilaa dirree keessa namni digdamii lama taphata. Taatullee taphii isaanii sa'aatii dheertuu taphatan. Akka sa'aatii sadii fi daqiiqaa kudhanii lama taphatan tapha tokkooyyuu boqonnaa hedduu jidduutti ba'aniitiin itti deddeebi'aniif akkana. Madahaan oduu ispoortii gaggabaaban kanuma.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naqamteetti halee poolisii tokkoo fi miseensa humna waraana addaa tokko ijjeessan namni isaan ijjeesillee ammatti hin beekne jedha waajjirri dhimmi koominikeeshinii naqamtee boota masgan mul'ata. Jara kana ganda calalaqii jedhan keessatti yoo warri hojii fi yaa'u qawween fixanii jedha. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya tan irratti nama fulaa qawween nam fixan sun ture shakkiin qabanii jedha. Nakkora malkaatti erga.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Naqamtee obbo Tasammaa Mul'ataa kaleessa waaree booda ajjeechaa magaalaa Naqamtee qaamolee naga eegumsaa mootummaa irratti raawwate jedhan akkasitti ibsu.
Taateen kaleessa taate naannoo sa'aatii torbaa walakkaa irratti humni addaa tokkodhaa fi poolisiin idilee tokko kaleessa qaama hin beekamneetiin rukutamanii lubbuun isaanii darbeera. Kaleessa naannoo kutaa bulchiinsa Calalaqii jedhamu gara naannoo waldaa Araaraa jedhamu tokkotti. Poolisoonni tokko humna addaati. Saajiin olaanaa katamaa Barkiyyee jedhama. Inni poolisiin idilee sun immoo Saajiin Tarrafee Besiqaaduu jedhamu. Isaan humna hin beekamneetiin kaleessa hojii idilee isaanii irratti otoo jedhanii rukutamanii lubbuun isaanii darbeera kan jedhamu odeeffanne jechuudha. Kan kanuma qabna. Amma kanaatti akkamitti ta'ee taateen kun maal kan jedhu dhimma nageenyaatiif bal'inaan argachuun hin danda'ama bakka sanaa jechuudha qabamee jira waan ta'eef. Qaamni hin beekamne sun immoo eenyudha kan jedhu poolisiin to'atee dhimmoota adda addaa hordofaatii jira.
Eenyummaa namoota kanaa ilaalchisee hin beekamne jechuurra kan darbe ibsa bal'aa kan ilaalle obbo Tasammaan yeroo ammaa kan haalli itti magaalaa Naqqamtee keessatti argamtu jedhanis ibsanii jiru.
Hojiitii wal qabatee magaalaa keenyatti taatee kanaan wanti ta'e tokko hin jiru. Uummanni hojii madilee isaa hojjetaa jira. Hojiin hundumtuu geejjibnis maallee sochiin magaalaa keenyaa nagaadhaa kanumatu jira ammaaf.
Hojii akkamiifi kan isaan ba'an sanaan booda walitti dhugaas ni erga baname booda immoo namoonnis miidhaman jiru jedhame.
Odeeffannoo kanan qabu naakora. Odeeffannoon ture isaan lamaan hojii madilee isaanii otoo deemanii duubaatiin qaamni hin beekamne itti tokkochee jira kana miidhamanii kanumadhaa malee toksiin garanaa garanaa jira kan jedhamu odeeffannoo isaan qabu. Isa toomini ammoo kanaan beeka.
Sababa isaa ilaalchisees ibsa dabalataa kennuudhaaf eeyyamuun taane obbo Tasammaan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa naqamtee obbo Misgaanuu Aggaarii yeroo ammaa kana magaalaa keessatti hojii hojjechaa waan hin jiruuf sagaleen koos hin waraabamini jedhanii yaada gabaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin kan qaaxxee kana raawwate diinaa jedhan humnootni nagee eegumsaa mootummaa lamaan kunneen dhukaasa diina irratti banameen kan lubbuun isaanii darbee jedhan bakka dhukaasni itti raawwate namni ture kan biraa madaa'ee jira kan jedhan itti gaafatamaan kun namni kun yeroo ammaa to'atamee dhimmi isaa qulqullaa'aa jira jedhan. Miseensota maatii fi namoota nama erga madaa'e booda akka hidhamu taasifame jedhame kana beekan adda baafachuudhaaf bilbilaan yaaliin taasifne milkoofne dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf itti gaafatamtoota waajjira poolisii magaalaa naqamtee koomishinii poolisii naannoo oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenyaatti bilbillus bilbila harkaa isaanii waan nuun kaafneef odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. bara kuma lamaaf kudha sadii kana keessaa haleellaawwan akkanaa raawwachuuf dhabuu ragaawwan agarsiisan dhibanis bara darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha lama itti gaafatamaa waajjira Itiyoo Teleekoom damee lixaa obbo Gammachiistaa Addasaa dabalatee itti gaafatamtootni poolisii fi namootni hojii mootummaa garaagaraa irra jiran qaamotuma hin beekaman jedhaman kanaan lubbuun isaanii darbaa turuun ni yaadatama. Dhimma kana irratti hangootni biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa ajjechaawwan Oromiyaa lixaa keessatti raawwataniif qaama isaan riphee loltoota isaan abaa shanee jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromootti qofa qabanis isaan immoo gocha akkanaan raawwannu jechuun haalaa turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Bulchiinsi Finfinnee rakkoo geejjiba magaalaa isaa faluuf jedhetti otoobiisii dhibba shaniif jaatama kireeffatee hojii ittiin jiraa jedha. Akka itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee addee Adaanech Abeebee jettetti rakkoon geejjiba tun wama hojiin faluu malan. Otoobiisiin kireeffatan kun akka namni waltiin gobbanne tolchee rakkoo vaayirasii illee faluu danda'a jetti. Tsaayii Daamtoon nu erge.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo geejjiba magaalattii keessatti mudachaa jiruuf fala dha'uudhaaf waldaalee konkolaattota deddeebisa uummataa waliin ta'uudhaan awutoobisii dhibba shanii fi jaatama akka tajaajila geejjiba magaalaa Finfinneef oolan taasisuuf hojii eegaluusaa itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Haa ta'u malee aadde Adaanech akka jedhanitti rakkoon geejjiba magaalattii yeroo dheeraadhaaf kan turee fi bu'uurarraa furmaata kan hin argannedhas jedhan. Rakkoon geejjiba magaalaa keenyaa kan turedha kan bubbule yeroo kamiyyuu rakkoo isaa hundeedhaa furuun deebiin kan kennamneef hojii walirratti tuttuulamedha. Hojiin rakkoo tajaajila geejjibaa wal irratti tuulame kun ammoo hangam uummata keenya akka miidhaa jiru argaa jirra. Sababa hanqina geejjibaan maallaqni ni qisaasa'a. Yeroonis akkasuma. Uummannis rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiru. Qisaasama maallaqaa fi yeroorra darbee rakkoo xiinsammuuf kan saaxilamanis jiru. Yeroo tokko tokko ammoo sababa hanqina geejjibaan hannaa fi saamichaaf akka saaxilamaa jiranis argaa jirra. rakkoo hawaasaa furuun kan danda'amu mootummaa qofaan miti kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalattii hirmaannaan damee dhuunfaa murteessaadha jedhan dameen geejjibaa ammayyaa'uu dhabuu fi bulchiinsiif hojmaannisaa qaawwaa qabaachuun ammoo rakkinichi daran akka babal'atu taasiseeras jedhan.
መንገዶቻችን የተሳለጡ አለመሆናቸውና በዚህም ዘርፍ daandileen keenya haalaan kan hojjetaman ta'uu dhiisuunii fi hanqinni gama daandiin jirullee rakkoo isa tokkodha. daandiiwwan jiran illee bakka dhaabbii konkolaataa ta'anii tajaajiluun rakkoo biraati. Rakkoon inni ijoodha jedhamee ilaalame keessaa inni tokko dameen tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'uu dhabuu fi kana waliin kan walqabatu rakkoo bulchiinsa geejjibaati. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee hawaasa rakkoo geejjibaa dhabuudhaan dararamaa jiruuf furmaata waaraa fiduudhaaf hojii eegaleeraa jechuun ibsaniiru. Aadde Adaanechi. dhiyeessii fi fedhiin jiru akka wal simu gochuudhaaf awutoobisoonni ammayyaa'aa ta'an gara kuma sadii ta'an baasii birrii biiliyoona kudha lamaa ol ramaduudhaan waggoota lamaan itti aananitti gara tajaajilaatti akka seenan gochuuf karoorfamee bittaan eegalameera. Inni lammaffaan ammoo dhiyeessii daandiiti. Keessumaa seektarri daandii xiyyeeffannoo argatee sirnaan akka hojjetamu akkasumas daandiin hojjetamu mijaawaa akka ta'uuf hojiin eegalamee jira. bara kana qofaa ijaarsa daandii birri biiliyoona shanii fi miiliyoona dhibba shanii oliin akka jalqabamu godhamee ijaarsaa eegalameera. Rakkoon geejjibaa akka furmaata waarawaa argatuuf xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jira. Hoogganaan biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkalee gama isaaniin kenniinsi tajaajila geejjibaa kun weerara vaayirasii koronaa giddugaleessa kan taasifatedha jedhan.
ይሄ የአውቶቡስ ስምሪት ወይም ደግሞ በድጋፍ አውቶቡሶኒ ኩኔን የሮ ተጃጀለ ጌጅባ ኬነን ሆጂ ኢትሳ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ተጃጀለ ጊዱ ገሌሰ ጎደቴ ታሲፈቹኒ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ላልሴ ኮንኮላችስቶስኒስ ተኤ ሐዋስኒ ተያጅለማን ኦፍ ገኖ ጭማ ጎቹ ቀቡ ከነረትስ ኑቴስ ኦርዶፊኒ ታሲፍና
የምንቆጣጠር ነው የሚሆነው ማለት ነው።
obbo Sixootaa itti dabaluun awutoobisiin dhibbi shaniif jaatamni akka haaraatti geejjiba magaalaa Finfinneetti dabalaman kun tajaajila geejjibaa bakka awutoobisiin shaggarii fi ambassaa gahanii kennaa turan hundumaa kan qaqqabu ta'uu ibsaniiru.
አንበሳና ሸገርን ስምሪት በመከተል ቦቢ አውቶቡሲ ሸገሪፍ አንበሳ ወርዶፉቲን ተርካንፊን ኢሳስ ከን ሸገሪፍ አንበሳ ተኤ ሐዋስኒ ኬኛ ተጃጅለ ጌጅባ ገቲ መዳሏዋቲን akka argatuu fi tumsuu fi kan yaadameedha. bakki tajaajilli geejjibaa kun qaqqabu ammoo guutuu magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee gahuu danda'u iddoo awutoobisii shaggarii fi anbassaan gahuu hundanii qaqqaba.
አገልግሎትን የሚሰጥ ነው የሚሆነው።
Awutoobisonni har'a tajaajila eegalan kun har'arraa qabanii torbaan tokkoof hawaasa magaalattiidhaaf tajaajila geejjibaa bilisaan akka kennanis ibsameera. Namoonni kuma tokkoo fi dhibba shanii olis carraa hojii kan ittiin argatan akka ta'e bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf tsahaay daamtoo finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan kan kaaniin ammoo qophii ammaan tan caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii afur irratti raadiyoon haaduu FM sagaltamii afur qabxii sadii irrallee achirrallee hirrisanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa baraan ramaddii barnoota haaraa akka muuxannoof namaa taati jedhetti fuula shanitti qoodeetiin akka barsiisan gaafate. Muktar Jamaaletti nu erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo tibba kana marii bal'aa qaamolee dhimmi ilaalu Dhaabbilee barnoota ol'aanoo yookaan ammoo yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa walitti qabeetiniin jedhe wajjin taasisaatiniin tureen yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessa jiran Akka kanaan dura gosoota barnootaa hundaaniyyuu kan barnoota kennan osoo hin taane dameedhaan adda bahaniitiniin muuxannoo ogummaa fi giddugala beekumsaa akka ta'an irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan ibseetiniin jira. Dubbi himan ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti adeemsa kanaan kenniinsi baruu barsiisuu dhaabbilee barnootaa bakka shanitti qoodamee jira. Yuunivarsiitota qorannoo fi qo'annoo, yuunivarsiitota waliigalaa, yuunivarsiitota appilaayid saayinsii, yuunivarsiitota saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitii teeknikaalaa jedhameetiin bakka shanitti hiramuu isaa dubbatan obbo Dachaasaan sababaa fi bu'aa murteen kun barbaachiseef illee himanii jiru.
Yuunivarsiitoonni hundi isaanii waan wal fakkaataniif bifa wal fakkaatuun gosa barnoota tokko irratti wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii barnoota kennaa waan jiraniif isa kana akkamiin fooyyessineetiin bu'uuraalee misoomaa isaan amma harka qabanillee. irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan kan isaan taasisu yuunivarsiitoota saddeet akkasitti akka ramadaman taasifame qisaasama qabeenyatillee fayyisuu hambisuu dandeenya lammaffaa immoo qulqullina barnootattillee mirkaneessuu dandeenyadha. Yuunivarsiitiin tokko yeroo tokko hundi baay'ee qabu hundumas immoo hin qabu. Kanaafuu waan qaban waan sirriitti fooyyessuuf ta'an irratti xiyyeeffatanii hojjetanii isa sana osoo ulfinee kan hojjenne taatee irra bu'aa qabeessa jennee ijaaruudhaaf kan yaadame.
Amma akkaataa ramaddiilee bakka shanitti adda bahee kanaan wal qabateetiin akkuma beekamu dhaabbilee barnoota ol aanoo irratti barattoota ministarri ramadu yookaan immoo dhaabbileedhaaf ramadamanii deeman barattoota idileedhaan ala barattoonni al idilee ta'an kanneen barnoota naannoo isaaniitti hordofan jiru. Inni haala ramaddii kanaan dhiibbaa geessisuu hin danda'u moo akkaataan dhaabbileen barnootaa kunniin gosa gosa ramadaman kanaan bakka dhiheenna dhiheennatti argamuu danda'u jettanii yaaddu.
Kaayyoon ijoon keenya isa qofaa miti yaa yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka biyyattiitti qabaanne yuunivarsiitota kana keessaa barattoonni baratanii ba'an immoo jecha jitu dorgomanii akka carraa hojii argatuu danda'anidha. Qulqullina irratti wanni fasuun barbaachisu xiyyeeffannee illee hojjenne jechaadha. Lammaffaa hundumtuu bakka hundattis argamuu baasuu danda'u garuu immoo kaayyoon ijoon isaa yuunivarsiitii qorannoof qo'annoo ta'e hundaafuu kennu appilaayidii hundaafuu kennu konferensiif yookaan immoo waliigalaa yuunivarsiitii barnoota waliigalaa kana hundaafuu kennu kan jedhuuniti waan ta'uu danda'u akka ta'e hojjetu.
Adeemsa bu'uura murtee kanaatiin yuunivarsiitonni Kenniinsa gosoota barnootaa bakka shanitti hiramaniitiin ramadaman kunniin hanga waggaa afuriititti guutumaan guututti hojiitti galu jedhameetiin jira. Yuunivarsiitota afurtamii torba kan yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Finfinnee yookaan ammoo Kotabee jedhameetiin beekamuu fi yuunivarsiitii teeknikaa biyyaalessaa dhiheenna gama ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootitti galuudhaa deemu. Walumaa galatti afurtamii torbaan isaanii. Tokkoon tokkootiin kan ramadaman yoo ta'u isaan kanneen keessaa yuunivarsiitiileen saddeet qorannaa fi qo'annaa jalatti yuunivarsiitiileen digdamii tokko barumsa waliigalaa yuunivarsiitiileen kudha shanii appilaayid saayinsii yuunivarsiitiileen lamaa saayinsii fi teeknoolojii fi yuunivarsiitiin yookaan ammoo inistiitiin tokko inistiitii teeknikaatiin ramadamuun isaanii dubbatameetiin jira kanneeniin dabalatatti. Haala baruuf barsiisuu mijataa taasisuudhaan illee wal qabatee mariileen gurguddoon yaa'ii kanarratti murteeffamuu isaanii dubbatu obbo Dachaasaan.
Dhimma nageenyas wal qabateetis wanti irratti mari'anne babal'aatu jira. Kan carraa hojii inni irratti wal qabatee barkuufichi kana qo'annoo fi qorannoon adda addaa baay'ee adeemsifamee wantoonni argaman baay'eetu jira. Inni kun carraa hojii inni akkamitti wal simsiisuu dandeenya kan jedhus kan xiyyeeffannoo laalameetu jira. Inni kun waa'ee waa'ee nageenyas yaa tokko kan kanaan dura mul'achisaa turu. Ture inni nageenyas illee immoo akka otoo goone isa kana kan dabre irraa baranne haala biyyattii keessa jiru haala amma walqixxummaa seeraa kabachiisuuf xiyyeeffatamee hojjetamu kanallee hojiirra oolchineetiin yuunivarsiitoonni kaayyoo isaanii odoo irraa hin fanne haala irraa eegamuun baruu barsiisuu isaanii tursiisuu danda'an kan jedhu irratti hojjetuuf murtee waan adda addaatu dabre jechaadha.
Erga weerarri koronaa vaayirasii koovid kudha sagal mudate as addaan citu dhaabbilee barnoota ol aanaa tureen booda adeemsa baruuf barsiisuun itti fufu irratti haaldureen hundiyyuu xumurameetiin jira kan jedhan obbo Dachaasaan keessaayyuu barattoonni bara eebbaarra jiran wantoota isaan irraa eegamu hundayyuu xumuranii akka barumsa isaanii milkiidhaan goolabaniif irratti hojjetamaa jiraachuu dubbatan gabaasa sagalee ameerikaatiif muktaar jamaal finfinneerra.
badhaas aroora kabar kana fartuun aadaniifi. intalisi ilwaad ilmaaniitii kennan maatii somaalee toorri lachuu badhaas kana nama laf waraanaa keessatti waraanat ufaanse ilmee nama duurraa oolchi jedhanii gannuuf gannaan badhaasan saalem selemoonitti namtu dubbise jalannee nutti.
Faartuun aadaniif intalli isaanii elwaad elman jaarmiyaa dubartoota hokkara saalaa irratti gaggeeffame walitti qabuun deebisee dhaabuu gaggeessu kana malees kanneen soomaaliyaa keessatti ijoollummaan loltummaatti seenaniif leenjii adda addaa kennaa jira. lachuun isaanii waaltaa siistar soomaaliyaa jedhamu kan yeroo duraaf dubartoota humnaan gudeedamaniif eegumsa gorsaa fi wal'aansa fayyaa kennu hundeessan waggaa kudhan dura jechuun bara kuma lamaaf kudhan jaarmiyaan kun hojii yeroo jalqabeetti namoonni siyaasaa ka biyyattii pireezidaantii biyyattii ka yeroo sanaa dabalatee humnaan gudeeddiin biyyattii keessa hin jiru jechuudhaan falmaa turan. waan qaanessaa fi irratti dubbatamuun hin mallee jedhanii yaaduu jedhan elwaad. Akka dhala namaatti dubartootaaf shamarran irra dararaa dhaqqabaa ture calliinsaan ilaalamaa ture. Akkuma waan jiraachuu maleetti ilaalama. Waa'ee kanaa kaasanii dubbachuun iccitii hawaasa keessaa fi kan irratti hin dubbatamne ture jedhan. Dhaabbati kun bilbila tolaa kan dubartoonni rakkoon irra ga'ee fi gargaarsa barbaadan irratti bilbilatan kenne hojjetoonni teelees kana gochuu isaaniif doorsisa hokkaraatu isaan dhaqqabuu jalqabee jedhan. Hojjetoonni keenya ni hidhaman kaan ni doorsifaman waaltaan keessatti hojjannu ni cufame kun waggaa kudhan dura ture dubartoota humnaan gudeedaman kanneen lubbuun hafan. umriin torbaatamaa fi waggaa lama gidduu ta'e kan ilaaleen wanni gabaafame tokko hin turre namni akka kanaafis adabames hin jiru jedhaniiru. Tarkaanfiin waaltaa keenya irratti fudhatame rakkoo uumuus Soomaaliyaa kutaa sagal keessatti waaltaa deeggarsa kennuu banne dhimmi duraan calliinsaan ilaalamaa ture amma paarlaamaa biyyattii keessatti seera tumtoonni dubartoota ta'aniin falmiin irratti gaggeeffamaa jira jedhu. Kunoo itti fufnee jirra. Garuu iddoo waa'een hokkarri saalaa ittiin dubbatamne irraa dhufne yeroo sana tajaajilli dubartoonni argatan tokkoyyuu hin turre. Amma dubartootaaf tajaajila kan kennan dhaabbatoota qabna. Hirmaannaan dubartoonni paarlaamaa keessaa qaban harka kudha tokko kan ture amma gara digdamii afuriitti guddateera jedhan. Hojii hojjetan kanaafis. badhaasa aarooraa kan bara kuma lamaaf digdamaa badhaafamanii jiru badhaasi doolaara miliyoona tokkoo kun namoota dhuunfaa yookaan garee wareegama baasuun namoota walitti bu'iinsa keessatti qabaman gargaaraniif kennama. jaarmiyaa aarooraa himaniteeriyaan inisheetiif jedhamurraa vaartaan girigooriyaan akka jedhanitti. mallattoo abdii hojii kan daangaan biyyaa. amantiin falaasamni adda addaa hin daangessinedha garuu waan barbaachisaa fudhatama qabu kennuun dhugumaan tajaajiluu jechuun dhalli namaa hunduu tokko akka ta'e agarsiisuudha jedhaniiru piroojeektiin nagaa moggaafama elmaan aliin gaggeeffamu mata duree qawwee lafa kahaa qalamattiin barreessitan ol kaasaa jedhu qaba maqaan piroojeektii kanaa abbaa warraa faartuun adan elmaan aliin moggaafame. elmaan alii qabsaa'aa kan ture yoo ta'u bara 1996 mana isaa biratti ajjeefame piroojeektiin kun tajaajila gorsaa kennaa ijoollee dargaggoota gareelee hidhattoota kan akka alshaabaab keessaa dhiisanii ba'aniif leenjii hojii kenna faartuu adan akka jedhanitti. yeroo alshaabaab waan jedhamu dhageessu. waan hamaa eegda garuu isaan keessa turtee waan isaan baratan ennaa ilaaltu isaan ijoolleedha jireenya haaraaf carraa argachuu qabu jedhaniiru. mootummaa wajjiin waliigaltee tolfameen ijoolleen harka kennannaan yookaan harka laattannaan sa'aatii torbaatamii lama keessatti gara waaltaa elmaan aliitti geessamu leenjii kan akka konkolaataa yookaan bilbila suphuufaa argatu. elwaad akka jedhanitti carraa karaa nagaan jiraachuu kennuufii barbaanna lakkoofsi loltootaa xiqqaataa deeme jechuun immoo wal waraansi xiqqaataa deemuu agarsiisaa jedhaniiru.
Tarreetanuma nagaan nu bula nagaa jenne nagaa ansoora laafeeti sagantaa afaan amaaraatti ta'an.